This week wey wan pass go like this, omo no be small thing shele o as e be say football football happen inside this week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, tomorrow will be Saturday and even Sunday. Football choke on Monday, Arsenal Crystal Palace dem dig am out for inside Premier League as e be say Lacazette come score 9 minute equalizer for Arsenal. However, dem conclude di round three of di League of di Big Boys for inside Tuesday and Wednesday down at di UEFA Champions League. I no know, Champions League no dey disappoint. Champions League, they always bring in fire. They always bring in big expectations from every team. So they play the Champions League as they call them Champions League. So now champions, and then they play This week champions league wey just pass omo no be shere ka mbia una know na lino messi and cristiano ronaldo dey still do the thing wey be say dem don dey do for the past decade e no dey finish for body e no dey finish for their body but now we don even come get some serious players wey be say omo dey say <laughs> if messi ronaldo retire these people still get our back and no be even mbappe and haaland i dey talk about na the likes of robert lewandowski mohamed salah and even karim benzema those three people for their respective club dem dey mad for mohamed salah. Salah for Liverpool him bin score two goals as e be say Liverpool being come win Atletico Madrid by three goals to two even though Antoine Griezmann a red card for inside the second half. Also Karim Benzema sef in the one hot goal scoring form as e be say e on the score sheet as Madrid knack Shakhtar Donetsk 5-0 for inside the third round of the Champions League group stage game. Also Robert Chukwuemeka Lewandowski una know na dat guy na goal machine. Since the start of 2017/2018 season Robert lewandowski im don score 200 goals for inside 194 appearance omo oh no be small record be that. so those people, dem dey go poacher dem dey score mad mad goals champions league no disappoint na cristiano ronaldo <laughs> una know ole gunnar solskjaer im job bin dey under fire as e be say some pipo dey shout ole in ole in some while some dey shout ole out ole out but una know na ronaldo dey di saviour of football as e be say im come score di winning goal as man united bin struggle from two goals down wey dem dey lose to atalanta dem equalize two two before five-time ballon d'or winner cristiano ronaldo come score di late winner also lionel messi sef psg bin dey lose to leipzig by two goals to one before lionel messi come equalize and im come score die minute goal eh, baba for score hat trick but he say no mbappe my boy take this one make you play am but mbappe i no know where he carry that ball goal the ball never still land come back earth till today from that penalty wey he play however psg dem bin sama leipzig by three goals to two and lionel messi and cristiano ronaldo their moment of magic na im make their respective teams win now dem don conclude the first legs of the group stage game and na the second leg dey start for inside next week also mean i no forget chelsea sef dem be play. Um, Malmo by five goals to nil. They win Malmo. Also, Barcelona win Dynamo Kiev, and for that game where Barcelona win Dynamo Kiev, the goal scorer Dana Gerard Piqué become joint top highest scoring defender for inside Champions League as he match with um, Roberto Carlos with 16 goals. Congratulations to Gerard Piqué for that feat. Also, Juventus save then been win by one goal um, to nil. So now so it e be for inside Champions League game with Shele however this week omo <laughs> na week wey be say rivals dem dey renew their rivalry for inside europe top six league teams wey dem dey call foes teams dem dey call rivals dem dey play and e be like say dem plan am for europe top six league When i come back we go chook mouth onto the big big games wey dey inside dis weekend make i no go anywhere. one of the things wey dey sweet pass for football na make e be say rivals dey play against each other as e be say both set of fans and even neutral fans dem dey expect the unexpected so many things dey shele for inside games wey rivals dey play for inside ah, the leagues like that and our domestic league don come back and this week eh, na league of rivals this week eh omo na week of rivalry so many things dey shele Come make I start inside Premier League. Wetin dey share? for inside Premier League? Manchester United vs Liverpool. Dat na the first position vs the fifth position. Liverpool dey first position with um, Liverpool dey first position while Manchester United dem dey fifth position. But position no matter as e be say the rivalry some things dey share. well well. Aside from Manchester derby, Man United vs Chelsea, Chelsea vs Liverpool Man City versus Liverpool, Man City versus Chelsea, Man City versus um, Arsenal. Man United and Liverpool na another big game for England. In fact, they say na the biggest game for England. Manchester United Liverpool for inside Old Trafford on Sunday. No big game wey be say everybody go comot their eye for as e be say their dem get Salah. Salah dey one red hot form and Sadio Mane say im just break new record as e be say im join he'll be the third player to score 100 Premier League goals without a single penalty. Mad record. Mad, mad record for that Senegalese ah, striker for there. So Liverpool get player. Also Bobby Firmino sef, the guy dey hot as e be say na hat trick im e knack for their last game against Watford. So no be game wey be say everybody go comot their eyes on top. Mohamed Salah dey red hot form and their defensive line don come back. Van Dijk and Matip, Matip also Robertson and um, Alexander Arnold dey don complete for that squad. Uh-huh no be small thing dey shele and man united sef na no comot eyes for dem na still be say dem get so many players wey because upset for inside team the likes of bruno fernandes as e be say fernandes na in game against atalanta im become player wey create di most chances for inside champions league game with nine chances created. Now, midfield wizard be that. They get Bruno Fernandez, they get Marcos Rashford. We don't come back from injury and he does score two goals since he returned from injury. Two games, two goals for Marcos Rashford. Also, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo, goat of football. Edema United side, Paul Pogba, make I for no forget. So these teams, they get players will be say, Omo. Um, then get then ready to play ball, then ready to make we as fans enjoy waiting they come up, waiting we won't come up. Manchester United versus Liverpool. We don't know as it go be on Sunday. Now make everybody go chill for where you go go watch them. If you get money, you day Old Trafford, you day watch them. If not, you day your viewing centers, you day your bar, you day anywhere where you day, you day watch Man United versus Liverpool. Then for inside La Liga, the they call them El Clasico. El Clasico. <laughs> El Clasico no be small thing go shele for inside El Clasico omo um, game joke game joke. <laughs> Una know na El Clasico don no be no be no be no be game wey be say na today start no be game wey be say na today don begin hot. E don tey wey El Clasico don begin hot but na now El Clasico no Messi no Ronaldo but dey get other players Memphis Depay for Barcelona Karim Benzema for Real Madrid many Ogbonga player for their Barcelona versus Real Madrid on Sunday for Inside the Clasico. Also moving on to Syria, uh, Inter Milan and a last season champion. Then they play against Juventus. <laughs> Juventus, we don't win Syria ah, back to back plenty times, like it in a row or nine in a row. So Inter Juventus now another big game with the Shelle for inside Syria at this week. Also for inside France League on Marseille versus PSG Myself, sef dem be team wey sabi play ball and dem dey face paris saint germain for inside um, france league one na so e be for games wey dey shele for europe top five league dis season make una for no forget na united tori dey bring dis podcast come una lis ten una fit like united tori on facebook una fit also follow dem on twitter and on instagram at United Tory. Make an for not forget United Tory. Self get YouTube page United Tory TV. When I go like and subscribe for that page if you want to see your bunga pigeon content. Una know now? na na still maybe una old B to the I to the G to the Y to the A to the K. Big Yak, the podcaster with swag. Una know na confirm football. We know the door with the give una as it is shell out all. May I enjoy on weekend, may I stay safe, make everybody make everything sweat. make i Marama. Peace out.